Kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaa qabee amma sa'aatii sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaat irratti tamsaasu amma jalqaba. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma baramee qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee ansinii dhiyeessinu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin simbeeksisaatii anin turummoo ani tigisti gammeetii gara gabaasa duraatti ceena. Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gaambeel keessatti kibxata darbe haleellaa hidhattootaatiin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Lixaa namoonni 28 ajjeefamanii 14 immoo madaahuu ibsanii. Ajjeecha kanas abaa'oo shaniitu raawwatee jechuudhaan himataniiru. Waraana bilisummaa Oromootti ajajaan godina Oromiyaa lixaa maqaa jaalmarroo jedhuun beekaman kumsaa dirribaa garuu ajjeecha kanas ta'ee ajjeechaawwan siviila irratti geggeeffaman kaan keessaa waboon harkan qabu jedhanii qorannaan walaba ta'e akka irratti geggeeffamu gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa naakoor malkaatii fi namoota daandii qindeessan kinooti.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Boonee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii lamaatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa Baabboo Gambeel ganda boonii keessatti ajjechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate kan Amaara irratti taasifame qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota shantamaa ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotinis keessatti argamu. Ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan. Namni biraan obbo Adanoo Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama afurii awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda lachiisaa maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota afur awwaallee jirra. Saddeettu hafaa. Bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa afurtama lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhamee irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Lixaa obbo Abiyyuu Miratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhameetti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaaboo shaniitu raawwatee namootni digdamii saddeet haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru. Kudha afur ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan.
Isaan namoonni kudha afran kun yaadii harkataniiru. Namoota du'an galas immoo hawaasuma wajjin walirra. Amma hawaasa bal'aa wajjin mariirra jirra.
Amma ajjechaa kana eenyu raawwate?
Aboo shanidha. Ajjecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya duuka bu'uudhaan irra gahee haleellaa godheera. Qabatamaatti kan uummatatti agarsiisaa jira. Namoota sadii irratti harkaasni fudhatamee Hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisaa jirra.
Amma maaliin mirkaneeffattani amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii?
Qaamaan ajjeefamanii harkaasa irratti fudhatamee qabnee basiin bittaadha.
Ajjechaa kana dursanii ittisuun sababaa hin danda'amneef addeessanii jiru itti gaafatamtichi.
Qaamni nageenyaa naannoo san jira. Egaa kan mana tokko tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan booni hin jedhamu achi qaama milishaanis poolisiin jiru. Caasaan nageenya gahaatu jira. Garuu safarichi immoo baay'ee faca'aadha. Akka keessaa isa kana walitti qabdee bakka tokkotti kan jarri kun ajjeefamanii. Egaa kan garri kun farreen nageenyaa yaa bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala tokkanniisa ta'e namatti guutuu geessame waan ta'eef qaamni nageenyaa mana mana isaa bakka hundatti faca'e kana baay'ee rakkisaadha.
Kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyoon.
Kanaan akkas jechaa jiran dallaamtota siyaasati. Ani Jakootiyyaan argaa jiru amma lakkoofsa sittiina kana keessa Oromoon jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaras jira. Tigreen jira. Safaraa warra dhufanidha. Warra darabaa eeganidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra darabaa horii eegan bahaa keessa jiraa miti mandara deemtee bahaa keessa isaan kan walitti qabdeedha nuti bakka sanitti immoo caasan nageenya tokko tokko garaa deeggatu warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Sabarratti xiyyeeffateera kan jedhu baay'ee baay'ee dogoggora. Waluma fedheeyyuu haa ta'u ani herreega kun kanaan waliin buusoo otoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u du'uu hin qabu. Addeeffamuu hin qabu. Kana immoo kan gochaa jiru farreen nageenyaati. Aboo sanidha.
Amma egaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kunoo haala kanaan darbaa jiraachuun itti himaa jirtu godina Wallaggaa lixaa aanaa gullisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye?
Amma ilaa jechuun keessatti wanti sirrattuu qabu tokko aanaa gullisoodhaaf aanaa baaboo gambeel duwwaatti miti namoonni nagaa irratti hin ta'u. Bakka aanaalee keenya kamittuu iddoo kamittuu iyyuu dabree dabree namni nagaa du'aa jira. Harreen nageenya kana. Akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee hin ajjeefamin malee caasaan mootummaatis caasaan gandaatis hoggansi adda addaa sadarkaa adda addaan jiran namootuma kanaan farreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessas du'aa jira. Amma maaliif wanti ifaa ifatti beekamu sana jiraatu hanga farreen nageenya kana ergamtoota juunta kana barbadeessi hin barbadeessinetti rizirraajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaanfii haala sukkanneessaadhaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti. Kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaanfii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratuu qabaa jechuu barbaadatanan.
Garuu jiraattootni aanaa Baabboo Gambeel ganda boonii jettanii amma naa kaastan kanaa kanaan duras yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffatee dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye.
Jalqaba siif jedhee jirama. Aanaan Baabboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessaa nagaa qabeettidha. yaaddoo nageenya tokkoyyuu hin qabdu turte si dhugaa sitti hima garuu nuyi iddoo sabaaf sablameen jiru kun caasaa nageenya ramannee jira booniin immoo iddoo sabaaf sablameen jirudha kanaafuu ramadamee jira odoo yaaddoo nageenya jira jennee odoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harreen hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasaa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata odoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaadameef durumaanuu caasaa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kana irratti wanti tokko yaadamee jiru. Maaliif hawaasni bal'aan rakkinoo haasofsiisaa jirra, mariisisaa jirra, miidiyaalee sirriitti hordofuu dandeessa. Yaaddoo nageenya odoo ta'e naannoon kun waa dubbachuuf taanaan baay'ee baay'ee nageenya isaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokkoyyuu hin turre jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaaw Shaneen aanaa Baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa dhibbantaan 80 uummata Oromoodhaa jechuun dubbatan qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan komishinichi yeroo garaagaraatti. hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa kuma tokkoof dhibba sagaliif afurtamii torba ajjeefamaniiru dhibba afuriif saddeettamii sagal booji'amanii jiru dhibba tokkoof torba harka kennaniiru kudhan ammoo madaaniiru jedhan koomishinarri jeneraalaa dabalataanis ibsa koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen haleellaa wallagga lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. mootummaan federaalaa tarkaanfiiwwan yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessa iyyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammate wixinuu qabaa jedheera koomishinichi ibsa feesbuukii isaatiin gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
Kan mootummaan abaa'oo shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleeffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi jaalmarroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu.
Galatoomi namoo. yoo asi ofuma kee akka gaazexeessaa tokkootti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafee qaamni waraana bilisummaa oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru ka mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo. Kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota shantamatti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara sajechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti. Duuti kuni ammoo akkaataa inni ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummata irraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagarawu qabu uummata miileena dhibbaaf sanaa olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamani. Ka akka Shimallis fa'aatii, ka akka Dammaqaa fa'aa, ka akka Fiqaa Duufaarraa Abiyyi Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessuu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalamee, walitti ga'amee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuus inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoota.
Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin du'uun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira?
Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa shanan Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu huloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa immoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii. Daangaa biyyattii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru. Uummanni nagaan, uummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkumatti jette sirri. Qaamni meeqaa meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira.
Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walabni iddoo sana deemee bakkawwan ajjechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu?
Kanaan duras dubbadheen jira qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Sanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekaman muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanoo tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama ho'atuu carraa kana naa kennuu fi guddaa galatoomi.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. torban lama dura seenaatariin yuunaayitid isteetsi kiriis kuun ergaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden qabatanii gara itoophiyaatti imalaniiruyyuu mana maree murtii seeraa yuunaayitid isteetsitti dura taa'aa koree dhimmoota nagaa eegumsaan ta'an seenaatar kiriis kuuns erga as deebi'anii booda mana maree dhimmoota tika nagaa waayit haawusitti ibsa bal'aa kennaniiru gaafiiwwan gaazexeessitoota biraa ka'eefis deebii kennaniiru seenaatar kuuns guyyoota lamaaf yeroo finfinnee turanitti. muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjiniin hoolama walgahanii sa'aatilee shaniif mari'achuu isaanis ibsaniiru ibsa senaatarichi kennan irratti qophii armaan gadii qindeessineerra.
Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif isiniin galateeffadha ka jedhan senatar Kiristoofer Kuun pireezidaantii Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarrii yuunaayitid isteetsi lindaa toomaas giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa jeek sullivan akkasumas ittaanaa gorsaa waa'ee nageenyaa joonatan faayinar yuunaayitid isteetsi bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa itoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koossi qaamuma kanaatii jedhan senatar kuuns. keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan ittaanaa ministeera haajaa alaa ka dhimmootii afrikaa baab goodeekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirekteera afrikaa daanaa baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirekteerri gameessaa kan waa'ee misoomaa lindaa etim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. waajjira yuunaayitid isteetsiif gamtaa afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa abiyyi ahmad waliin wal arguu isaanii kan ibsan senatar kuuns walumaa gala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmootii ijoo kan pireezidaanti baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan Kana malees dura ta'aa Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa Daani'el Baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatooti kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaadarota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirra jedhan senatar kuns dhimmooti gurguddoo hedduu irratti ilaalchi pireezidaanti baayidin maal akka ta'e dhiyeesseera. bal'isnee yeroo laalluu jedhan senatar kuns muummicha ministeeraa abiy ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan kunis tplf yookaan raayyaa ittisaa itiyoophiyaas ta'e kan eertiraa yookaan miliishota amaaraa dabalatee dhiittaan mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan itiyoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabu jedhan senatar kuns. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan kaayyoon bulchiinsa pireezidaant Baayideniif koongiresaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Koreen birkii alaa kan senetaa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa deemokirasii Itiyoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartileen lameen kan murteessan ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden baatii amajjii darbee walgahii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteetsi biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan muummichi ministeeraa abiy ahmed tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongiresaaf bulchiinsa pireezidaanti baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senatar kuns masaraan waayit haawus senatar kuns pireezidaant baayiden bakka bu'uun imaltuu gara itiyoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan daanaa baaks muummichi ministeeraa abiy ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiinsa naannoo tigraay tasgabii dhabiinsa itiyoophiyaa keessaa fi gaanfa afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan haalli tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan daanaa baaks rakkoo tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa dooktar abiyyi seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjannaa jedhan ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture gaaffisheen jalqaba senatar kuunsiif dhiyeessite akkas jedha.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabuu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan hoogganoota tplf muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan kanaaf labsiin dhukaasa dhaabinsaa hin barbaachisuu jedhu kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu senatar koons gaaffiin biraa gaazexessituun voa biraa dhiyaate akkana jedha gama yuunaayitid isteetsi irraa haalli kuni guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootaatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'insi gosaa jira kunis dhimma yaaddessaa biraati as waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan walitti bu'insi gosaa kunis isa biyya yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'insi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu yaaddoo kana muummicha ministeeraa abiyyitti kaaseen jira mul'ata dooktar abiyyi itiyoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu haala yeroo ammaa tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kunis mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu kan muummichi ministeeraa abiy ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan senatar kuns deebii kennaniiru.
ibsa senatar kiriins kuns walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan.
Dhaabbanni Dooktars Wizaa Boorders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqalee irraa bahaa turan haleellaan irra gahuudhaa fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa hoggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeeraa iftoominaa fi qorannoo geggeeffamuu irratti waadaa isiniif galan akka jirutti ta'e kuni haalli jiru fooyya'insa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii. itti fufuu isinitti agarsiisu.
Kanaafis sanatar kuns ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akkan yaadutti gabaasii meedisaayinsi saanfoonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa Tigraay irratti siiviloonni lammiiwwan Itoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala Aksuum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoonaa gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaa himaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu, addunyaan dhaga'uu akka qabu, qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mareen itti fufiinsa qabu bulchiinsa baayidan aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oolchatiif kennaniiru. Gochiiwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti geggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu? Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Senatar Kuns deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa. Gabaasaaleen qabatamuu ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. Akka fooyya'ina abdachiisaatti kanan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuu isaaniif qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuu isaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu. Qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessumaa himannaalee qabatamaa fi yaaddessoo ta'an kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walgahii dura taa'aa gamtaa Afrikaa Musaa Faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'aa akka ta'an Faakiin qooda gamtaan Afrikaa qabu Shisekedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afriikaas muuxannoof dandeettii Komishiina mirga namaa ilaallatan kan waajjira Sahaadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
raadiyooniin sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala sa'aatii lamaaf walakkaa dhaqabee amma sa'aatii sadiitti sanbataa fi dilbata dabarsoon har'aa asirratti raawwataa ani tigisti gammeetii nagahaan.